o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso tla re tsene mo setlhogong sa rona ka ntlha gore lebelela fela jalo gore a gona le ditselana dingwe tse e le gore puso e kgona go thusa batho ba borre ba ba godisang bana ba le nosi a re lebelele fela jalo gore a gone tota go tlwaelegile mo nageng ya rona aforika borwa gore borre ba ikgodisetse bana ba le nosi go tsena ke monokeng ya motho wa mme Alright, ke le go fa o tlile go ja ka fetso o o mentionile gore ke re tsile push ya mafojane the social worker by profession but currently ke bereka ya ka technical advisor mo Anova Health Institute. Eh go araba potse ya gago o tlile e tota go a kgonega gore re a ka godisa ngwana a a ka godisa ngwana a le 18 molao wa letlelela go mo molaong gore rre a ka kgona go godisa ngwana empa molao o lebelela dilo tse le dintsi ga o lebelele fela um parenting um parent ga o lebelele fela gore tlhokomelo ya ngwana kapa godiso ya ngwana is based on gender not based on gender kgotsa bong but it is based on functions kapa bokgoni ba garre so ka nako tota um eh oslebo kgaogane fitlhele le gore kgaogane ya ga re le nne e feletsa ya e affecta bana ba ga go ntse yana ko khoto during the custody decisions kapa tlhokomelo ya bana ga go sa tshwana le pele mo e leng gore pele o no ka fitlhela re lebeleletse ntse re e bitsang maternal preference school kapa gone gore um mme ke eno e leng gore mo botshelong ba letsatsi ga re lebelele letlhakore la ga rre ke eno e leng gore a tshwanetse a godiseng bana so ga e sa tlhele tshwana le yalo e lebeletse the maternal preference room re lebeletse mm. matlhakore a le mabedi ra lebelela rre at the end of the day ke yone the determining factor ya gore tota rre a ka kgona go godisa ngwana a le esi tota e, e le mm-hmm. yalo ya kgonegana it is common mm -hmm. bontsi ba nako eh, o setse o kaele jalo ka gongwe ga ka ntlha ya tlhalo ntle le tlhalo bontsi jwa nako gape ke mabaka a feng gore a tlhagelela kwa godimo a a dira gore a tse tshwetso ya go godisa ngwana le nosi kgotsa mabaka a mo beka fa kgatelelo gore a e kgodisetsa ngwana kgotsa bana a le nosi eh, I can confirm to you, Outlebo, gore eh, mo nakong e tota there has been changes uh, in terms of men attitude towards go godiseng mhm. bana mo over um, um, re, re lebeletse gore borre ka nako e, they, they, they, they, are, they are starting now to be more knowledgeable they are starting now to be more informed about uh, eh, di-rights tsa bone yaka borre go ka go ka batla mhm. go godisa bana so ha go ntse yalo they do take an active role mo godiseng bana ba bone ene ga le gantsi mabaka a a rileng a tshwanang le lotso o fitlhelele gore mme go ne o tlhokofetse ga go le yalo yaneng ngwana ga a na motlhokomedi wa gage rre a ka kgona go apply-ela go khoto yona children's court go ka batla go godisa ngwana kapa o fitlhelele gore ngwana o dula le ko eh, the maternal family ande ga go le yalo re a fila gore ene a ka batla go tsaya karolo eo mo go godiseng ngwana wa gage so moso kapa substance abuse we find that o fitlhela le gore gongwe mme o dependent mo substance kapa tsona dithethefatsi then e nna yona nngwe ya mabaka e leng gore o feleletsa rre eh, a apply-ela ko kgotho go ka batla go godisa ngwana kapa difutlhakako tsa bana o tlebo um eh, le tse re di bitsang child neglect o fitlhelele gore ngwana mme wa mo neglecta ga a mo godise sentle kapa ga a mo tlhokomele ke nngwe ya mabaka e nngwe gape ya mabaka e ka nna gore go na mme o tla ba fila gore rre ga a tlhokomele ngwana gore gore ga mo maintain ditse o dula le ene o dula le mme and mme ka nako ene ga ana bokgoni ba go ka godisa ngwana then ke e nngwe gape ya mabaka the other last common factor ke conflict ya both couples eh o fitlhele le gore ga go tle gore ba nne le tumelano ya bone ya ka dithapole go ka godise ngwana and then ha e le yalo e feleletsa ya secta kgodiso ya bana so ke yone nngwe ya tse dingwe tse e leng gore di tsaya karolo mo e leng gore ka fitlhela rre a godisa ngwana lesi kapa like go etsagala ne mmeletso um eh, mother's commitment o fitlhele le gore nowadays bomme le bone ba le karolo ya gore ba bereka ja career women and uh, eh, leadership tsa mm. mebereko yalo ga di mo letlelele as a mother to can be able gore a ka mm. tlhokomela ngwana and then ha o tlo mm-hmm. lebelela ka mo saeteng ya gare o fitlhele le gore re ene wa kgona go ka go ka go ka go ka dira go ka tsaya karolo eno so ke eh, tsona eh, di tse e leng gore they are common factors Mm-hmm. some mabedi le bosupa metsotso go tlhola o rile ya somelobedi mo sešhone sa go motsweding fm konka bokamoso thulaganyo ke re semeletse na le na le bo bomokgatlha re buisana jalo lodiredi lwa go a rona ene ke re filwe mafojane re buisana fela jalo ka gore um ke eng e ke monokeng e borre ke efeng ke monokeng e borre batla e bona go tswa mo molaong ga ba godisa bana ba le nosi o setse a kaile gareng ga ba ba ka dirang gore borre ba iphitlhele ba godisa bana ba le nosi mme ke ratile gore o kaile ntlha ya gore e go a kgonagala ka ntlha ya gore borre mo malatsing a segompieno ba fetotse jalo maitsholo a bone kana attitude jaaka setse a kaile a buile ebile gape ba isile ditshwanelo tsa bone um o serefilwe a re lebelele ntlha engwe gore nako tse dingwe bomme ba bangwe ba iphitlhela ba tabogetse kwa kgotlatshekelo ba ile go batla madi a kotlo kana one madi a maintenance a borre ba na le tetla le tshwanelo ya go dira jalo ebile ba ka dira jang seng se nka se buang ke gore um eh, oslebu yes borre ba na le tetla maintenance ga e se responsibility kapa maikarabelo a motsadi a le mongwe ke maikarabelo a both parents so ka re bua yalo ntate o na le that eh, right ya go ka approacha eh, maintenance court go ka batla go apply eh, go applyela for maintenance gore mme a tlhokomele ngwana wa gage so in that regard mother can be ordered by court gore a feleletse a thusa rre go ka maintaina ngwana ka gantse a sa di a mme borre ba ba itse ebile a gona le borre ba ba tlhagelelang ko kgotlatshekelo ba ile go kopa kana ba ile go patla madi a kotlo a bona go tswa mo batsading ba bana ba bangwe ke bua jalo ka bomama ba bana um jaaka ke ikaile ga re simolola gore um nou yana o fitlhela le gore borre ba tsaya more active role kapa di-attitude tsa bone di a change in terms of go batla go godisa bana ba bone So there are fathers by local and they are very much aware of this or they can go and approach court for bafeleletse ba apply this maintenance. Hmm. a re lebelele mo ntlheng ya gore go ne go sena lenyalo fa ka ntlha ya gore nako tse dingwe ga go ne go na lenyalo go tsamong ya kgotlatshekelo go molao wa tsena thata o tsenela thata fela o gagamatsao letsogo foo yaanong ga go ne go sena lenyalo a re o sentse na na le tetla ya go ka tsa ngwana o a mo ikgodisetsa a le nosi Uh, eh, obviously, the Police Veterans eh, Act 38 of 2005, currently re bua ka custody ya ka ke mentionile gone yaanong molao re bua ka care and contact, care and contact re bua ka tlhokomelo le access. So, based on Children's Act um, 38 of 2005, re lebelela dilo tse dintsi gore kgotse feletse di tlhamaela gore re a ka tsa ngwana a dula le ene ya ka gore yes, go a kgonega. So, section 7 ya, ya, ya uh, Children's Act 38 of 2005 e lebelela di-interest tsa ngwana e lebelela diniti tsa ngwana e lebelela dilo tse di rileng gore rre gore a feleletse a batlile go ka tsaya ngwana kapa go tsaya maikarabelo a go ka godisa ngwana in that regard it has to go by a court children's court na le children's court for gore rre a kaya a go applyela primary resident so ha go ntse yalo go tse o nna le social worker kapa ene modiredi loago e leng gore o tla appointiwa ke kgoto go ka dira those investigations go ka bona gore ka nnete a rre o na le that capacity um ya go ka batla gone go tlhokomela ngwana so go le yalo go a kgonega tlante re leke moreetsi bareetsi ba le babedi fela mo go 0898605665 ba botse eh, moeng wa rona dipotso tse di maleba ka kano ka ke monokeng ya puso mo bathong ba borre ba e le gore ba godisa bana ba le nosi 0898605665 o se re filwe potso e nngwe ke ye eh, o botsa fela jalo gore o kopa go nna tlhoka ina o kopa go nna tlhoka ina o botsa fela jalo gore o botsa jalo gore eh wa ka lebo ke ne ke motseile ke motseile go go mama gagwe ka ntlha ya gore mama ga gona dirisa notagi mo go feteletseng mm. jaanong o tswa go nreporta ko sepodising a rena ke kidnapile ngwana ba mm. sepodisi ba ntaela gore ke buse ngwana mm. mme gape ngwana o sentse na sa tlhokomelega ga go ntse yana ke dire eng um nka encouragea moresi gore a approache eh, dikantoro tsa badiredi loago mo a nnang teng kapa yona children's court mo e leng gore ba ka kgona go mo fa tshedimosetso le gore ba ka kgona go mo thusa gore a feleletse dikgatlhego tsa gagwe tsa go godisa ngwana re ba feleletse ba di lebeleletse ba diconsiderile yaka ne ke bua ga re simolola gore um substance abuse death and other factors ke tsone tse e le gore ntse leader to that so in that regard mhm. molao o lebelela di-best interest tsa bana so nka encouragea moreetsi gore a approache dikantoro tsa badirediloago go ka kgona go kry-a tshedimosetso e, e nngwe ke ya ga david morwe um e batlile tshwana le yone fela tlante re moarabe o e gatelele mme ene ka bokhutswane fela a re a motho o tshwanetse a e dire ka molao o tshwanetse o tseye ngwana ka molao o tshwanetse o ye ko di-social working a o tshwanetse go ya ko children's court o tshwanetse go ya ko mapodising kgotsa kgona go mo tsaya fela o mo tsaya fela jalo o mo itsela eh jaaka ke ntse buile ga re simolola outlebo go go botlhokwa gore re ka approacha dikantoro tsa tsa tsa tsa molao gore re kgone re kopa re thole thuso e, e siameng ka gore mo bofelong ba letsatsi re lebeletse di-best interest tsa tsa ngwana o fitlhele le gore batsadi ga ba kgaogana conflict ya bona e affecta bana le kgodiso ya bona kapa go goleng ga bana so mo bofelong ba letsatsi bana ba feleletsa ba le abuse emotionally so that's why ke reng go very important gore rre a ka approacha dikantoro tsa badiredi loago kapa yona children's court ee molaetsa ga bofelo ko bareetseng ba rona ke ofente bang le setlhogo sa rona mo tsatsi la gompieno re filwe eh ke jaaka ke buile gore eh go a lefelesega ya ka molao eh gore borre ba ka kgona go apply applyela the primary residence ya bana kapa yone tlhokomelo ya bana regata na le office ya family advocate go mafikeng um eh, ba ka golagana le bone go unit two um dinomoro ke tse oslebo zero one eight three double eight nine five zero zero ke a leboga eh, o sefilwe re lebogile thata re a leboga oslepo ke re file mafojane ene o tswa jalo kwa anova health institute re buisana le ene fela jalo ka kemanokeng e teng ya puso e, um gore mo go borre ga o le rre o batla go ikgodisetsa ngwana kana bana o le nosi ka mabaka a a rileng ka mabaka o bona gore a tshwanetse gore o itsele ngwana o kgotsa o itsele bana ba mme ke ne ke gatelela ke kgatlhilwe ke kgang ya gore <laughs> borre mo malatsing a tshompieno ba tlhagelela thata fela go dira sewa ebile le kwa kgotlatshekelo baya ba go batla madi a maintenance gore batle ba kgone go tlhokomela bana go tswa mo mo go mama bana ebile gape o ka eletsa jalo gore um maitsholo kana attitude ya borre e fetogile ya fetoga thata fela mo ntlheng ya gore mosadi kene fela godisa ngwana um le bone ba re le rona re tla ikgodisetsa bana ebile gape le kgotlatshekelo gape e nkgatlile ka gore le bone ga ba sa tlhola ba lebelela fela jalo gore ngwana ke wa mosadi ngwana o tshwanetse godisiwe ke mama gage e-e ngwana o godisiwa ke mama gage le papa gage o a na leng bokgoni jwa go tlhokomela ngwana a ka tswela pele go mo tlhokomela ke solofela gore re itsetse go le gontsi ya kere se ke motsweding fm konka bokamoso